Imwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. iradiyo ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri. Turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro, muri kumwe na Fide Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura.
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ubushinwa buzokwakira mu ndwiza inama igiri ya gatatu y'umugambi wiswe Belt and Road Initiative BRI mu mfunyapfunyo perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatanguje uwo mugambi w'agaciro eh, k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari igihe yashika ku butegetsi mu mwaka wa 2013 umugambi ugenewe guhuza uturere twa Aziya yo mu mpanuka Aziya yo hagati ikigobe c'abarabu Afrika n'Uburaya biciye mu mayira yo ku butaka no mu mazi inama y'impundu ku mugwa mukuru w'ubushinwa beijing izohurirana no guhimbaza imyaka cumi izoba irangiye umugambi belt and road initiative ushyizweho abategetsi baturuka mu bihugu bitari bike biri mu nzira y'amajambere cyane cyane muri amerika yo hagati n'iyo mu mpanuko na afurika baritezwe muri iyo nama hisunzwe umugambi belt and road initiative ubushinwa buratanga amafaranga agenewe imigambi ijyanye n'inyubako nk'amabarabara ibiraro amabara- ama- amayira ya gari ya moshi n'ibivuko mu bice bitandukanye vyo kw'isi ni mu ntumbero yo kwihutisha ibidandazwa vy'ico gihugu kugira bishike n'ingoga ku masoko mu, yo mu makungu ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa bwatangaje ko ubushinwa bwateye igikumu ku masezerano atari make yisunze umugambi Belt and Road Initiative yo gukorana n'ibihugu birenga ijana na mirongo itanu vyo kw'isi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu arenga mirongo itatu yamara bane bagura uwo mugambi babona ko ari igikoresho ku bushinwa mu ntumbero yo gutsimbataza inguvu n'igihagararo cabwo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu makungu nakahe kamaro umugambi belt and road initiative wagize mu makungu na cane cane ku mugabane wa afurika nitavyo- nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye lionel emesha yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu kuri kaminuza ya alliant international university mu gisagara ca san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika mutumire mbanje kubaramutsa
amahoro neza fidela mu gihe hazoba iyo nama mu ndwiza mu bushinwa y'uwo mugambi belt and road initiative no guhimbaza imyaka cumi uzoba umaze ushinzwe na perezida Xi Jinping igihe yashika ku butegetsi mu mwaka wa 2013 ku bwanyu ni akahe kamaro uwo mugambi belt and road initiative wagize mu makungu na cyane cyane ku mugabane wa afurika muri iyo myaka cumi
uyu mugabane uyu mugambi wa belt and road initiative igihe watangura imyaka cumi iheze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nk'uko mwabimenyesheje ni uko uyu mugambi uh, leta y'ubushinwa ba- bi- ba- batoye umugambi wo gushira amahera yabo uh, kuyashira mu nyubako uh, zofasha mu bintu cane cane mu bintu vy'ubudandaji baga- bagafasha mu kubaka amabarabara kubaka amagari ya moshi kubaka um, amaporo uh, kubaka za aeroporo uh, uh, cane cane no gufasha mu bintu vya telecommunication byo guhanahana amakuru uh, ivyo vyose uyu mugambi bifuza yuko ah, kugira bashobore ah, kugurura uyundi muhora wabo wo gutuma bongereza aho bashorera ibintu ah, bakora ah, eh, cane cane kandi ikindi naco no gufasha kongereza ubutunzi bwabo
muravye afurika muri iyo myaka cumi eh, umugambi umaze ko ah, turazi ko ubushinwa bukorera cyane mu bihugu bitari bike vyo muri afurika Ah, muri uwo mugambi nyene ujanye n'izo nyubako ah, z'ibintu bifasha ah, mu budandaji nk'amabarabara ibiraro ibibuga vy'indege amagari ya moshi n'ibivuko mubona hakozwe iki muri afurika ah, muri iyo ntumbero
ego muri iyo migambi hariho ibintu byinshi byubatswe muri afurika eka no muri aziya ariko icyo benshi ba- batari biteze ni uko ayo ma kubera ntibabyubaka ku buntu ibihugu birafata amadeni hanyuma bakabyubakira mu bisanzwe ibihugu byinshi uko bari baribajije yuko ayo madeni bayafashe kenshi imigambi nk'iyo bi- bifuza yuko baje nko kubaka amabarabara cyangwa ayo magare ya moshi boshobora no gufata amakompanyi yo muri ibyo bihugu nabone bakabaha amakontra bagafasha nabone kubaka bakabazanira ubuhinga bwabo bwo kubaka ariko bagashobora no gukoresha abakozi benshi bo muri ivyo bihugu bigafasha no kuronderera akazi abanyagihugu ibihugu byinshi niko bari babibonye bavyibaza ariko henshi siko vyagenze kuko muri uyo mugambi yego leta y'ubushinwa yarabaha amadeni ariko amakontra manini ni manini nibo baca bayagira baka- bakanavyiyubakira bagakoresha abakozi bakeyi lokale ibihugu byinshi rero ukungene byari byiteze ko byohakura koyoko ah, ntibyabaye nk'uko bari babyiteze ariko izo nyubako zarabaye ariko ikindi naco ubu batanguye kubona ubu haheze imyaka irenga cumi byinshi byarabaye harabaye n'iki kiza ca covid cari cabaye ibihugu byinshi byari byahasinzikariye mu bintu by'ubutunzi hariho rero ibihugu byatangiye kuza biragira ingorane ukungene bashobora kuriha ayo madeni bafashe ku rwego rw'igihugu murashaka nka kuvuga nk'igihugu ca zambia hariho na kenya na ghana
egome nk'igihugu nka zambiya ah, baragize ingorane ah, baragize ingorane ku kudashobora kuriha neza amadeni hanyuma barashobora kubatwara ah, ikibuko Ah, ku- ku- ku myaka ishika mirongo icenda n'icenda Ah, ba- ari- ari- ari- cane cane aho hari muri muri sri lanka muri sri lanka niho byagenze gutyo Ah, ariko ico rero ni ikintu gica kiba ingorane kuko mu bisanzwe ibihugu byinshi ntibyari byiteze yuko bidashoboye kuriha amadeni bashobora kuba baraba bamera nk'aba batwaye ibyo bubatse by'agateganyo bikitwa ko bagomba babimaneginge ariko nk'imyaka bakumvikana imyaka bashobora ku- kubi- kubikoresha kugira bakuremo amahera yabo ariko usubiye kubiraba ni uko urumva muri icyo gihe ibihugu birashobora kuhahombera kandi mu bihugu byinshi abanyepolitike ntibabikunze kuko ibyo ntibari babyiteze ko ariko bizogenda none ko mu batumiwe ibihugu byo muri afurika bitari bike byatumiwe muri iyo nama izoba mu ndwiza i beijing kuri uwo mugambi road and, uh, belt and road initiative ni ikihe ku bwanyu mubona nk'abanyafurika bogenda bavugirayo nk'ibyo bibazo byose mwariko muravuga bakabishyira ahabona
ego icyiza ni uko uyu mugambi ibihugu kimwe kimwe urabona ibihugu byose eh, ibyo igihugu kimwe kimwe gikeneye ntibisa n'ibindi bihugu kandi urabona muri afurika hari ibihugu birenga mirongo itanu ariko kenshi ni uko ibihugu byinshi iyo bigiye nko mu manama nk'ayo cyangwa bariko barumvikana imigambi ikintu gikomeye ni uko igihugu icyo ari cyo cyose cyama cyibuka imigambi yacu niyo giteza imbere ku bwacu kuko ibiteza imbere ikindi gihugu birashobora kudateza imbere birashobora kuba bidakenewe mu kindi gihugu nicyo bituma hageze nk'ayo nk'amadeni bandika ku bihugu cyangwa izo nyubako bakaraba ko izo nyubako z'ukuri iterambere rizozanira ku gihugu kuko hari igihe hashobora kuba inyubako ugasanga tuvuge nk'ubu baraguze harakenewe kubaka ibarabara rinini mu ntara kanaka ariko ugasanga yego barafashe ideni ni amahera menshi ariko ugasanga mu bisanzwe n'iryo barabara ntirikoreshwa ntirikoreshwa nta n'ibidandazwa bihaca ariko nk'ayo nk'iryo deni hakubaka irindi barashobora kuza bakavuga ibarabara rihora rica ko ibidandazwa tuzi ko byamye bihaca akaba ari ryo basanura bakongereza kugira bayashyire mu kintu bazi ko iryo deni rizoshobora kuriho ko kenshi aho ingorane zabereye kandi si iby'ubu kuko na kera harigeze kuba ibihugu byinshi igihe za world bank zatanga amadeni ibihugu byinshi byarahagiriye ingorane na hone bidashobora kuriha amadeni hanyuma babafatira umugambi wo kubafutira amadeni ariko ntabwo cyafata uko yuko bizera yuko amadeni bafashe ku bushinwa izoyafuta nicyo gituma ibihugu rero birakwiye kwiga neza na neza bakavuga iri deni dufashe naho ryaba ari ry'imyaka mirongo ingahe ni ideni dufashe ku rwego rw'igihugu kandi ni ideni rizotezwa kurihwa icyo kintu rero ni ikintu kiba gikomeye cyane kuko aba ari ideni ry'igihugu si y'uwo aba asinye iryo deni aba arifashe aba ariko ari ideni ry'igihugu
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise jerome ndayiragije uratwumva jerome ndayiragije uratwumva yego uratwumva jerome
Uh, can you kindly use English?
Oh, nta uh, nta ruri muvuga ikinyarwanda cyangwa ikinyarwanda
No, I'm unable to get your language.
Oh, you speak in in English. Uh, you can you can ask uh, a Yes.
question in English, or you can uh, you know uh, give your opinion uh, regarding the topic we're talking about. You know the Belt uh, and uh, Road Initiative uh, forum that's going to take place in China in Beijing next week.
Uh, uh, what's that again?
We're talking about Belt and Road Initiative. Um, uh, tuza ku murongo wa telefone kandi uh, turagize ikibazo na Jerome Ndayiragije dufise uh, Ruterna w'ibuhokoro uratwumva
ndabumva uhamagaye uri he
bombamagaye ndi igashonga mu karere ka rusizi mu rwanda ufise ikibazo ubaza umutumire canke ikintu ushikiriza
mbo ndumva ntacyo
oh mwahamagaye mudafise ikibazo
mbo twamagaye nta kibazo dufite murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc eh, mu kirundi no mu kinyarwanda ibyo bihugu byo muri afurika cyane cyane n'ibyo dushaka gushimikira ku mugabane wa afurika iyo bifashe ayo madeni yajyanye n'izo nyubako ah, iyo batarishe izo nyubako ziherahejwe eh, kenshi ubushinwa buca buzifata ah, nk'ingwati Ah, ic- ico kibazo ni kibazo gikomeye cyane ku bihugu byo muri Afrika Ah, mu byo mwariko mavuga hari ibyo batari biteze Ah, co mukibona gute
Eh, icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko mu bisanzwe iyo igihugu kiriho kirafata ideni urumva ideni bara- bara- ni umugambi baravuga ok iri deni n'iryo turiho turasaba uyu mugambi niwe dushaka gushyira mu buryo tuve nk'ubu nko ku rwego uh, rw'igihugu cya kenya uh, n'inzira ya gari ya moshi um, iva i mombasa ni iyo nzira ya gari ya moshi mu bisanzwe haca ibidandazwa byinshi cyane rwose byo mu karere ka uh, east africa kandi haca ibidandaza byinshi cyane rwose uh, ari ibija mu buganda ibija mu rwanda ibija i burundi ibija i tanzania ibija i congo eka no muri zambia biraca uh, ku kivuko uh, c'i mombasa hanyuma hakagira ibidandazwa bacisha kuri ayo magare ya moshi ariko hariho n'ibifata ibarabara bigenda muri ajya amakamyo remorke amataraka urumva rero kuva kera nk'ibarabara uvuye i mombasa uji nayirobi ryari barabara kubera ricamo imiduga minini minini ryari barabara n'ukuri ryari ritoye hakaba haca ibidandazo byinshi kandi ibarabara ntiryari ryiza reka na gari za moshi yari ikenewe gusanurwa urumva rero nk'aho urumva leta ya kenya ego hariho imfashanyo yagiye irakoresha inziga za world bank ariko uyu mugambi wa leta y'ubushinwa wo kubaha ideni kugira bashobore gusanura amabarabara no gusanura iyo nzira ya gari ya moshi wari umugambi ukomeye cyane bakiwubona ko kubera babona ko bishobora kubafasha bigafasha cyane cyane ku bintu by'urudandazwa aho bica no kongereza urudandazwa ruca yego ariko ayo madeni yabaye menshi akarimi hari abavuga ko eh, ubushinwa bwaba bwakoresheje akarimi gasosa mu kumvisha abanyafurika ko bobo bataje nk'abanyaburaya n'ibindi bihugu byo hanze Eh, abanyafurika bagirije ko byazanywe n'inyungu zabyo eh, no kwiba amatungo ari muri afurika Eh, ni kuko abanyafurika batabonye eh, ko ubushinwa nabwo nyene naho bwoba bukoresha ako karimi gasosa buje ku nyungu zabo ni kuki ubu ariho babonye ko bari kubakora kumbure nk'uko ibyo bindi bihugu byo hanze ni buraya na amerika byakoze
kenshi icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane kuko hari igihe iyo cyane cyane kubera ibihugu byinshi nta gihugu na kimwe kidashaka iterambere ariko icyaba kigorana ni uko ego ibihugu byose bishaka iterambere reka n'abanyepolitike babatoye ni- nibyo bemerera abanyagihugu nta muperi- umunyepolitike ashobora kuza avuga ngo ni mu ntore sinzobazanira iterambere cyangwa sinzotuma ubuzima bwanyu butera imbere ku buryo ariko ikiza kugorana ni uko iyo abanyagihugu bamaze gutora umunyepolitike agashika imbere hari igihe abona yuko imigambi minini cyane ashaka gushika ko igihugu kidasa ubwo buryo hanyuma rero muri icyo gihe niho batangura kwi- kurondera ukungene bashobora kuzana abagwizatunga kuza gufasha ari abaza bazana amakompanyi kuza kuyakorera mu gihugu canke bakagerageza kurondera nk'izo ari imfashanyo ah, canke ayo madeni yo gufata kugira bashyire mu migambi bari bemereye abanyagihugu cyangwa bashaka ku- aho igihugu kigera urumva rero nko muri icyo gihe rero ibihugu byinshi igihe bumva yuko ubushinwa bu- bufise ama- amahera menshi yo gushyira mu migambi y'iterambere ibihugu byinshi byakirije yombi ni- bibajije yuko bishobora kuzobazanira intambamye batiteze tuze ku mirongo ya telefone dufise marcel uratwumva
yego ndabumva neza kandi ndabaramukije turakuramukije urihe marcel
ndi i kigali mu rwanda ndashaka kubaza ikibazo mutumirwa cyangwa se niba kiraba nk'iki cy'intererano sinzi ariko ni ikibazo iyo urebye bino bihugu byacu bya afurika ibihugu bya buraya n'ibyo muri aziya bikomakomeye usanga ari byo byose bihanze amaso afurika ku buryo urumva ngo habayeho inama y'ubushinwa na afurika inama y'uburusiya na afurika amerika uburayi bikagenda uko nguko ku buryo ubona ko bameze hari nk'abashaka kuyigabana bundi bushya ariko mu yindi sura nk'uko byakozwe mu myaka yabanjirije ba sogokuru bacu igihe bajyanwagaho iminyago mu- mu- mu bukoroni none nkaba nibaza impamvu ubushinwa bukwirakwiye hirya no hino mu bihugu bya afurika ntabwo kwaba ari uko bo baza baka- bakazana umutahe bagashyirwa ibikorwa by'iterambere mu bihugu ariko ntibinjire mu butegetsi bwite bwa leta ese yaba ariyo turi bakoresheje kuba uyu munsi amerika ntacyo kivuze muri ibi bihugu bya afurika ku buryo usanga abashinwa bari hafi ya bose ibihugu bya afurika bifitiye ideni ubushinwa aho bakaza bakishorera umutahe bagakora ibyo bikorwa by'iterambere noneho ba- ntibi- ntibinjire mu butegetsi bwite bw'amaleta basanze yo ntabwo yaba ariyo turi ubushinwa bwakoresheje bukaba bumaze kumera nk'aho bwigaruriye afurika mu bijyanye n'ubucuruzi uwo muhinga mwatumiye ibyo nitugira ngo atubwireho ndabashimiye marcel Nda- murakoze christian claude nawe nyine ari ku murongo wa telefone uratwumva claude uratwumva Eh, mumwishure marcel eh, mutumire
ego murakoze cyane fidele Eh, marcel abajije ikibazo
comeka aho ngaho mwari
nk'uko twabivuze kare um, aya madeni ubushinwa bwahaye ibihugu ntibwabihaye ku buntu ideni rero iyo uko gutanga ideni ukungene byungukira ubushinwa ni uko iryo deni rizosubizwa ri- riteza gusubizwa kandi ariko n'inyungu urumva aho igihugu cy'ubushinwa cungukira ni uko bararonse aho bashobora guha amadeni bakanabungukira kuko icyo kintu kintu gikomeye kuko ah, ubushinwa ingorane bwari busanganywe n'uko bari bafise amahera menshi kubera ibintu ba- badandaza ah, ibintu bakora bakadandaza mu bindi bihugu cyane cyane muri amerika no muri erope eka no muri afurika ariko barabona yuko amafaranga baronka ni menshi amahera baronka ni menshi I- nicyo gituma bashaka aho bayashyira kugira bayagwize mu guha rero amadeni y'ibihugu bikabasubiza ku nyungu icyo ni ikintu gikomeye ikindi nacyo ni uko ibyo bashize mu- muri aya mahera imigambi bashize muri aya mahera ni imigambi nabo nizobungukira cyane cyane nko gushyira um, amahera mu bintu nko gushobora kugira nko mu bintu by'ibivuko ibivuko iyo ibivuko cyane cyane nko ku ibahari rya indiyano uva mu bushinwa ufata iyi bahari ya indiana ocean, uh, indian ocean gushikaza east africa ibivuko byose bagiye barabiteza imbere ibyari bi- ah, byari bikeneye gusanurwa biranabafasha nabone kuko amato ajyana ibidandazwa byabo niho aca urumva aho nahone n'iyindi nyungu nabone baronka ku rwego rw'ibihugu nahone ego bararonse ah, izo nyubako izo nyubako urumva ni byiza ko nabone byarabafashije kongereza ubutunzi ariko n'ubushinwa cyane cyane bwarahungukiye cyane yego nk'izo nyubako ah, nk'ibyo bihugu mwari ko muravuga aho izo nyubako za- za- zibonekeza ubu ah, umugambi wo gushobora ah, korohereza ubudandaje yamara ibihugu byo muri afurika ugasanga kenshi nta bintu byinshi bifise bishobora nko gushorera hanze cyangwa gushorerana hagati yabyo izo nyubako z'amafaranga n'amadeni yafashwe ba- badafise n'ubu- n'uburyo bwo gushora gukoresha izo nyubako mu gushora ibidandazwa byabo hanze
ego icyo rero nicyo niyo- niyo- nicyo gituma twavuze yuko ibihugu biri ko birafata ayo madeni boraba amadeni bakeneye ari nk'ikintu tuvuge nk'ubu ah, hageze nko gusanura ibintu nu- ni ukuraba izo nyubako ko ukungene zishobora no kwinjiriza amahera igihugu Baka- kuko amahera yinjiza niyo mahera bashobora gukoresha mu kuriha ayo madeni bafashe icyo ni cyo kintu gikomeye ariko rero icyiza ni uko izo nyubako nk'uko bafashe amadeni baciye rero bagerageza ibihugu rero bikagerageza rero ku kugerageza kongereza ubu- ubudandaje kuko urumva ubu hari izo nyubako nk'ubu nko mu bihugu nka za kenya tuvuge nk'ubu ba- ba- babagiriye eh, ama- inzira ya gari ya moshi bakayisanura urumva nk'aho i- ikintu gikomeye ni uko bakwiye kugerageza ah, gufasha abadandaza guhimiriza abadandaza kugira banakoreshe izo nyubako nshasha ari benshi bashobora no gukuramo um, a- ama- amahera yo gushobora no kuyiriha atankambamizi habaye urumva rero icyo kintu icyo kintu gikomeye kuko cyane cyane iyo amadeni yereka arafatwa ku rwego rw'igihugu ni ukwama aba- abayasinya cyane cyane bakamenya yuko iryo deni ikintu ba- uwo mugambi bawufi- bawufashemo ari umugambi wi- w'imyaka myinshi kuko ideni kenshi ni iry'imyaka myinshi ni yego ideni riri- ririha abuzukuru n'abuzukuruza ariko kenshi iyo basinye ni kwama bibuka yuko iryo deni ni iry'igihugu
murakoze dufise habakubaho norbert uratwumva
ndabona neza U- uri hehe
ewe ndi mu majyaruguru y'u rwanda ufise ikibazo ubaza ikiyumviro ushikirize ubushikirize
Eh, ntabwo rero mbisha insanganyamatsiko neza wansubiramo wumvaho gakeya turiko tuvuga ku nama izoba mu ndwiza mu bushinwa y'umugambi w'ico gihugu witwa eh, belt and road initiative ujejwe eh, ku guteza imbere ubudandaji ku isi biciye mu mayira yo ku butaka no mu mazi inyubako eh, mu bifasha u- ubucuruzi ku isi eh, gutera imbere Eh, turiko tu- twibaza rero eh, ko ibyo hari cyo biriko birafasha muri afurika ku bushinwa buriko burakorera henshi muri afurika muri izo nyubako
yego yesi reka mbere na mbere manze mbashimire nk'ijwi rya amerika kuba mwateguye iyo nsanganyamatsiko murakoze nshimire n'umutumirwa ariko ubushinwa buriya ni igihugu cyiza kandi gikomeye kimaze gufata intera ku isi hose ariko cyane cyane muri afurika nibazane rero ubucuruzi bwa- bwo- bwo mu bushinwa ni gute buzafatanya wenda n'ibi- na afurika hagati yo- i- i- afurika kugira ngo bugende neza nibazane se ubucuruzi buzorohera abashi- ubucuruzi bw'abashinwa buzorohera afurika wenda kuba bagendamo imigabane
murakoze ibyo wenda birahagije Nda- Yego.
ndabashimiye mutumire mumwishyure
ego um, murakoze cyane kuri icyo kibazo um, i- i- ikintu ci- igikomeye ni uko ni cyane cyane ni uko umuntu yo kwama yibuka ni uko ego ubushinwa bura- budandaza bu- bugirana imigenderanire n'ibihugu byinshi byo ku isi reka na amerika hariho urudandazwa runini hagati y'ubushinwa na amerika eh, reka ubushinwa n'ibindi bihugu urudandazwa hari urudandazwa rwinshi igikuru ni uko ibihugu byose ku rwego rwabyo ngo kwama kwibuka iyo ariko haraba urudandazwa hagati y'ibihugu bibiri igihugu cyose iho ni ngombwa ah, cyame kibuka yuko in- inyungu z'ico gihugu ziteza kuja imbere nico kintu gikomeye inyungu z'ico gihugu ziteza kuja imbere Eh, ico ni kintu iyo hariko haraba rero ibintu vy'urudandaza nico gituma n'iyi migambi yaje ego ab- ab- aba- ayo izo nyubako gihe zaza ah, ibihugu byinshi ego hariho ibihugu byinshi byaravye birabona ibikenewe ko iyi migambi ishyira inyungu zabyo imbere bafata iyo migambi ariko hariho n'ibindi bishobora kuba bitashoboye ku bafashe amadeni y'umurengera batari banakeneye ibyo bihugu rero nibyo byagize ingorane muri icyo gihe rero mu gihe cy'ubucuruzi ikintu gikomeye ku rwego rw'ibihugu igihugu cyose kiraraba kiraba oke uyu mugambi ni mwiza ariko inyungu aho tuzohungukira ni he hanyuma ibihugu rero bikabandanya bikorana bigira bidandaza hamwe mu mahoro kandi bagashimikira ku mahoro amahoro hajya ni ikintu gikomeye cyane kuko niyo atuma n'urudandazwa rugenda neza
turafise ambasaderi jean damour munezero ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza mwiriwe neza mwiriwe uri hehe munezero
Ah, ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka gisagara ikibazo icyiyumviro
hanyuma mbanze mbashimire ku mutumirwa mwatuzaniye ndabashimiye
Eh, ariko jyewe hari ukuntu mbibona ni ibihugu by'uburayi ibihugu biba bi- byifashije bikomeye hari ukuntu biza bikagirana amasezerano na afurika ariko ukabona ntabwo ari bwa bushuti buhamye ukabona ni ni ku- ni kwa kundi gushaka na twa tundi dukeya bafite ngo batu- batubakureho ugasanga niba eh, ni bya bihugu byishakira peteroli cyangwa se za zahabu zimwe zikiri muri afurika ngo bazijyane bakaza bitwaje izo mpano ntoya kumva ngo wenda igihugu runaka cya- cyahaye impano igihugu cyo muri afurika ariko ugasanga ni bya bindi n'ubundi byo kugira ngo ba- ba- bagire ba- babarye na twa tundi dukeya twabo bafite ibyo mwaze muvuga ngo ba- bitwaza ka karimi keza ka- karyohereye ariko se ndibaza kugira ngo icyo gihugu cya- cy'uburayi ki- ki- kigirana inama na afurika iriya miryango mpuzamahanga yo ibibizi hari uruhare bigiramo
Eh, mwagombye kuvuga ubushinwa nibwo turi ko tuvuga buzogira inama mu ndwiza
yego ubwo bushinwa i- i- kugira ngo bugirane inama na afurika n'igihugu cya afurika cyangwa se na afurika yose muri rusange hari imiryango ya mu- mpuzamahanga wenda ya onu cyangwa se na na imf hari uru- hari uruhare bigiramo reka bishyure
murakoze mumwishyure
ego eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo mubajije ego tuvu- eh, nk'uko twari tubivuze kare mu gihe nko muri uyu mugambi ah, wa leta y'ubushinwa wo guha amadeni ibihugu ah, byinshi ah, byo ku isi haba muri afurika latin america eka ikigobe cy'abarabu ibihugu byo muri europe uyu mugambi ni umugambi yizeyemo inyungu nyinshi Ah, nicyo gituma rero ah, ikintu gikomeye ni uko wabajije ko amashyirahamwe nka za world bank na imf ah, na zone zishaka ku- ku- ku- hari icyo zishobora ku- ico bashobora kubivuga ko kenshi u- ni imigambi yo ni imigambi it- iri separe ntiri ntiri hamwe ariko icyo baba bifuza ni uko ah, bomenya ah, cyane cyane igitigiri cy'amadeni ibihugu bifata ah, baronke ah, ama ama information y'amadata y'ama amadone ah, ibiharuro cyane cyane ku ku madeni ibihugu bironka kubera icyo kintu aya mashyirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'isi yose world bank cyangwa y'ikigega cy'isi imf n'aya mashyirahamwe n'amashyirahamwe akomeye cyane afasha ibihugu mu bintu by'inyubako em, canke igihe iyo ubutunzi butiriganye eh, amashyirahamwe nka imf arafasha ibihugu kugira ubutunzi basubire kubutumbereza ariko icyo baba bakeneye ni uko bamenya neza amadeni ibihugu bifite ku bushinwa muri uyu mugambi kuko iyo ayo madeni bayamenye niho bashobora no kumenya ukungene ubutunzi bw'igihugu bushobora kwifata iyo buje gusaba ayandi madeni ni nk'uko uguze inzu ugasaba ideni banki kanaka uciye ugenda kurondera irindi deni mu yindi banki babanza kubaza iyo nzu ufishe ko ideni ringana gute uraririha kugira barabe ko ushobora no kuriha irindi deni ushaka gufata niko rero n'ayo mashyirahamwe niho barakenera kuronka cyane cyane izo inforomasiyo mu gihe ibihugu bikeneye ayandi madeni cyangwa bariko barageragera gusubiza amadeni bahorana icyo rero niko nibwo rwego bikorana ariko ikindi nacyo ni uko iyo igihugu izindi nyungu ni uko si mu madeni cyangwa kuronka inyungu ku madeni batanze ariko muri afurika hari ubutunzi bwinshi hari ubutunzi bwinshi hari abantu hari ibintu hari ibintu hari amatungo menshi mu bihugu byinshi byo muri afurika muri icyo gihe naho bifuje nko gucukura nk'ubutaka cyangwa kujya mu yindi migambi ku rwego rw'igihugu gushobora kubaha inyungu urumva biraborohera kuronka iyo migambi kubera ibihugu biba bisanzwe bikorana barahaye amadeni igihugu ntiwobiye mu butaka urumva icyo niko urudandazwa rukorwa ariko cyane cyane ku rwego rw'igihugu ni ukwama bibuka yuko imigambi yose y'iterambere cyane cyane yungukira gute abanyagihugu kuko abanyagihugu nibo bateza kwama bashyira imbere
abanyaburaya n'abanyamerika barinuba uwo mugambi belt and road initiative hari ibihugu nk'ibihugu bikomeye byo mu muryango w'ubumwe bw'uburaya ubutaliyano bwari bwinjiye muri uwo mugambi ariko kuri iyi ntwaro ya meloni asa n'ushaka gukura ubutaliyano muri uwo mugambi avuga ko ataco wafashije kuri ibyo bihugu byo ku mugabane w'uburaya na ngaha muri amerika binuba uwo mugambi ni kuko iba winuba ni ikihe babona gishobora kuba intambamyi
igishobora kuba intambamyi babona ni uko nk'ibyo twabuze nka cyane cyane nk'igihugu nka sri lanka igihe bananirwa kuriha amadeni ku kivuko bari babasanuriye icyo kivuko cyaciye kijya mu minwe y'abashinwa babasinyisha kontra y'imyaka mirongo icyenda n'icyenda urumva nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko si ibihugu byinshi byo kwemera kwisanga mu nzira nk'iyo muri icyo gihe rero bishobora kuzana uruhagarara mu gihugu kuko ego ayo madeni iryo terambere igihe ryaza bose baryakiriye neza ntawe udashima ibintu byubatse neza ibintu bishobora kuzuzana iterambere ariko iyo ibihugu kuko ibintu by'ubutunzi ni ibintu biza birahindagurika hari igihe ubutunzi bw'igihugu bumera neza hari igihe ubutunzi bw'igihugu butamera neza ariko bigenda n'ukungene ubutunzi bwo ku isi buri ko buragenda si ukuvuga yuko uno munsi ubutunzi butameze neza si ukuvuga ko ariko bizokwama ariko ibihugu byose biguma bigaragaza ko ubutunzi haguma hari iterambere ariko hari igihe bigorana hari igihe bigorana ariko muri icyo gihe rero ibihugu byinshi ntibyari byiteze yuko bashobora kuba barabatwaye izo nyubako by'agateganyo muri icyo gihe rero nicyo gituma amerika na leta ya buraya amaleta ya buraya za european union kuko ibyo bihugu na byone birafasha cyane mu migambi myinshi muri afurika yo guteza imbere mu migambi myinshi yo kubaka ibyo bihugu byose birafasha ariko icyo batifuza ni uko iyo ibihugu babitwaye tuvuge nko mu ki nka nk'igihugu cya sri lanka iwacu babyita kunyaga urumva aho abanyagihugu si bose babyemera wumva bishobora gutera uruhagarara bitera uruhagarara naho si byiza kuko habaye uruhagarara igihugu kirahahombera ubutunzi burahahombera reka n'ubutunzi bwo ku isi burahahombera nicyo bituma bariko bararaha bavuga basubire bige neza ayo madeni ibihugu biriko birafata amadeni birashobora gufata amadeni nta gihugu na kimwe ibihugu byose birigenga ariko cyane cyane ni nk'inyigisho ni nk'inyigisho ibihugu byame bimenya yuko amadeni bifata nkafashe rinini ntashobora kurira birashobora kuzozana ingorane mu bihugu icyo nicyo cyari kibaragishinga murakoze cosmas eh, simbakwira aratwakuye uratwumva simbakwira uratwumva ah, simbakwira muro ah, dufise bategera izaaku uratwumva uhamagaye urihe
mpamagaye ndi mu rwanda
hariho ibintu bivugira inyuma sinzi ko ni- nimba hari radiyo hafi wogabanya volume alo
nda eee noneho turi kumvikana ubu turumvikana ufise ikibazo cyiyumviro ubishikirize
nari ndi kuvuga ngo na kubera ndi mu kazi ntabwo nanakurikiranye ikiganiro murimo
turiko turavuga ku nama ubushinwa buzogirisha mu ndwiza ku mugambi wabwo witwa belt and road initiative wo kubaka ibikorwa remezo mu kinyarwanda ariko muvyita inyubako kugira ngo bi- bi- vyorohereze ubudandaji mu makungu aho ibihugu vyinshi vyo kw'isi birenga eh, ijana na mirongo itanu bizoba vyatumiwe harimwo n'ibihugu vyo muri afurika turiko turavuga ku nyungu ivyo bishobora kugirira afurika
inyungu byagirira afurika ego
niba rero ubushinwa ngewe mbona ngewe ukuntu mbyumva nta nyungu twenda afurika nta nyungu bya- bya- byatugiraho
murakoze ndabwira impamvu ego mubivuge rero nta nta- nta- nta nyungu nta nyungu ihari baba bashaka inyungu zabo
murakoze
yego ndabashimiye Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho turi kumwe n'umutumire lionel remesha yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu kuri kaminuza alliant international university mu gisagara ca san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, kuri uwo mugambi belt and road initiative abawunebagura bavuga ko ubushinwa ahubwo buriko bubukoresha nk'igikoresho uh, cyo gutsimbataza inguvu n'igihagararo cabwo uh, mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu makungu niko mubibona
ego ibyo ibyo ni byo kuko um, cyane cyane amadeni bahaye ibihugu byinshi si amadeni yo ku buntu ibihugu bifuza kuzoyariha um, kandi bakariha n'inyungu urumva igihugu kirahungukira rwose ubushinwa buzohungu- buriko burahungukira rwose ah, kuri ayo madeni batanze ariko ikindi naco ni uko ah, aho ayo ibintu bashizemo izo nyubako ibyo ah, aho bashize izo investisima zabo ni ni- bizoba- ni- birabaha izindi nyungu nyinshi kuko nk'ubu barasa umugambi ah, wo kongereza ibyo bashora ku isi yose ari umugambi wa made in china 2025 ah, ba- bateze gushikako ariko kugira bugurure uyu muhora munini bategerezwa kongereza ibyo badandaza ku isi ah, no mu bihugu hafi byose byo ku isi kuko uravye uyu mugambi ah, ariko ibihugu byinshi byasinye birenga ijana na mirongo ine byasinye ayo masezerano urumva igikuru ni uko bongereza ibyo bashora cyane cyane muri ibyo bihugu ko iyo ni iyindi nyungu iza ku nyungu baronka ku ku madeni bariko bararihwa ariko iyo rero niyo ngum- niyo nyungu izohaguma kuko bakora byinshi eh, ba- barubaka byinshi kandi nabo nico bifuza nuko bokongereza ibintu bashora ku isi kugira bashobore no kuronderera akazi kenshi abanyagihugu babo Eh, kubera kuva na kera na rindi cyane cyane ama amahinguriro y'abashinwa yakunda kuba ari ku ma ah, ku- ku- kuri ku- kuri coast kuri coast um, ku mabahari ariko ubu bariko barubaka amahinguriro menshi n'indani mu gihugu kugira abanyagihugu bose iwabo nabo ntibashikirwe mu kuronka akazi ariko ibyo byose bakora biteza kuronka aho bishorerwa nicyo bituma uyu mugambi waranabafashije cyane no mu kubaha igihagararo ku isi murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shoferi twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ikiganiro rero kombo taxi mushobora kubwikurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika ku minsi ya gatandatu n'iminsi y'imana radiyo ijwi rya amerika i washington dc eh, turi kumwe n'umutumire lionel remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri alliant international university mu gisagara ca san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika turiko tuvuga ku mugambi belt and road initiative w'ubushinwa ujejwe guhuza uturere twa aziya uburaya afurika ka- n'akarere ka amerika yo hagati n'epfo Uh, u- kazoba icyo gihugu cy'ubushinwa kizokwakira inama kuri uyo mugambi mu ndwa- mu ndwiza Eh, ku bavuga ko uwo mugambi belt and road initiative ubushinwa ku byerekeye nk'akarere ka afurika niko turiko dushimikira ko wabaye nk'umutego w'amadeni ivyo bita debt trap mu congereza ku byo mwari mwasiguye mwa musa n'ababikiye ko murabivuga mubona abavuga gutyo bavuga busema
oya aba i- ayo madeni urumva niyo nibyo kuba hari ibish- hari ibihugu byinshi byashoboye eh, hari ibihugu byagize ingorane cyane cyane ibyafashe amadeni manini manini ariko ikindi naco ni uko igihe uyu mugambi watangura n'igihe ibihugu byinshi byatangwa gufata amadeni hariho ibintu byinshi byari habaye ibintu byinshi uravye mu myaka cumi iheze habaye ibintu byinshi ah, cane byashoboye guteganya ubutunzi mu bihugu byinshi cane cane ikintu ari nk'igihugu cafashe amadeni manini kizera yuko bazoshobora kuriha ayo madeni ah, ubutunzi buzokwiyongera ariko urabona haraciyemwo ikiza ca covid 19 kiratiriganya ubutunzi bwinshi bw'ibihugu byinshi n'ubu ibihugu byinshi byo ku isi cyane cyane no muri afurika biracariko biragerageza ku- gusubira kuduza ubutunzi ku- kuho bwari bugeze imbere y'ikiza cya covid 19 urumva nk'aho ico ibihugu byinshi bizeye kuri iyi nama ni uko busubira bakaraba neza ari nk'ibihugu bitanga kugira ingorane y'ayo madeni bakaraba uko umuntu ashobora kubyorohereza cyane cyane kubera n'iki kiza cya covid 19 igihe cyaba ikiza iyi iyi ntambara ya y'uburusiya na ukraine nayo ni yaje isongera isi Ah, kuko ibihugu byinshi byarahagiriye ingorane cyane cyane ibihugu cyane cyane byo muri afurika ku kibazo ki- kijanye n'iduzwa ry'ibiciro vy'indya rihugara ikigega co muri ukraine eh, gi- gi- kizana eh, i- ingano n'ibindi bikomakomeye mu bintu by'imfungurwa zikenewe ku isi no muri afurika byaratiriganije ubutunzi ibihugu byinshi byo ku isi ah, cane cane muri afurika numva ico n'ikibazo na cone bazo bategerezwa kwiga kugira barabe kungena bashobora kuborohereza kuri ayo madeni eka n'iyi ntambara yadutse mu ndwi iheze ah, i- intambara ya israel no muri palestine iyi naco ni ikindi kibazo ah, gikomeye rwose ico rero ibihugu rero bashoboye kubyorohereza kuri ayo madeni ah, birashobora kuzatorera koreyoko nayo ubundi nk'ibyaturiganije ubutunzi urumva nta gihugu gishaka ku- kuba kwisanga mu byo ah, igihugu cya sri lanka cyisanzemo igihe babasaba yuko ikivuko babubakiye ko bananiwe kuriha icyo kivuko babe barabibaha by'agateganyo imyaka mirongo icenda n'icenda urumva muri ico gihe muri iyo nama ndibaza yuko bazokwiga hamwe cane cane ivyo bibazo biraje isinga isi n'ukungene biriko ah, birafekta ubutunzi bw'ibihugu n'ukungene ivyo bihugu bishobora no kunanirwa kuriha amadeni bafashwe
Eh, kuba perezida w'uburusiya vladimir putin azokwitaba iyo nama ubwiwe yarabyemeje ko azoyitaba Ah, ntimubona ko nk'ibihugu vy'i buraya vyoba vyabifise imigambi kwijamwo ko bishobora gu- gukuramwo akarenge n'ibihe ngaruka bishobora kugira kuri iyo nama
icyo ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane Ah, umuntu azora barabe uko nyine ibihugu babifata kuko eka n'imbere yaho y'uyu mugambi ah, w'ubushinwa uburusiya nabwone base umugambi wabwo umera nk'uyu w'ubushinwa na wene bari bara bari barashizemo inyungu zabo mu bihugu byo ku isi ushabona n'ibihugu byo muri afurika cyane cyane mu bintu nyine by'urudandazwa no ku- no kugirana ubucuruzi n'ibihugu byo muri afurika hanyuma imbere y'ikiza ca covid 19 eka n'intambara ya- ya ukraine uyu mugambi w'abashinwa n'uw'abarusiya wamera nk'imigambi um, ikompitinga
Ihi- Ah, ihiganwa?
ariko- ari- ihiganwa ye- yemera nk'ihiganwa ariko ubu kubera habaye iki kibazo ca ukraine n'uburusiya abashinwa nti bakakivuga buhoro buhoro bahoyahoya baterekana neza aho bahagaze ariko ah, bi- baguma begera cane cane ah, ko bashaka kuguma badanda- bagirana ubucuruzi n'abarusiya umva ni muri iyo ntumbero ah, ashobora kuza muri iyi nama ariko no mu zindi nama bari baragize yari yara- ndibaza ko yari yaraje
mu bashoboye kutwandikira bagashikiriza ibyiyumviro harimwo frank ndikuriyo avuga ngo iyo nama niyaba muri bayihagarike babanze bahagarike ubwicanyi buriko bukorerwa ngo banyipalestina mu ntara ya gaza katendu theogene avuga ngo bose ni ihangana rishingiye eh, ku busahuzi n'imvo za politike eh, kubera ko ingero z'ibihugu bibura uburyo bwo kwishyura abashinwa ngo ziraboneka kandi ubona ko bitera bimera nabi Ah, turiko turavuga ku- kuri uwo mugambi ah, belt and road initiative um, hari abavuga ko ubushinwa bufise uretse ah, abo banebagura bavuga ko ubushinwa ah, inyungu zabwo bwite ah, no kugongereza igihagararo no gutsimbatagiza igihagararo cabwo muri politike n'ubutunzi ku isi ko bariko bisunga amayira bahora bakoresha kera uburyo bakoresha kera mu budandaji mubigereranije ibyo bita uh, silk road Eh, boba bisunze uwo mugambi canke ni kumvo nyene z- z'ibihe tugezemo
silk road iri muri kahise kabo iri muri kahise cy'igihugu cy'ubushinwa silk road yari kongereza ubutunzi cyane cyane igihe ah, ca han dynasty mu bushinwa kwari kongereza ubutunzi bwatanguye bu- bu- bufatanya cyane cyane ah, ubushinwa n'ibihugu byo muri aziya reka no gushika muri ah, mu bihugu bya buraya urumva ibyo biri muri kahise kabo ah, kahise k'igihugu ni ibintu bishimiye rwose ni ibintu ah, biri mu karanga kabo bazi ko byabaye muri kahise muri histoire yabo ariko uyu mugambi wa belt and road initiative ni umugambi munini cyane kuko wowo washitse ubushinwa bufise amaronko menshi ushaka kongereza inyungu ku rwego rw'isi
alo alo ego
yes Ah, hanyuma mwigeze kuvuga ko ibihugu birenga ijana na mirongo ine byateye igikumu ku masezerano y'uwo mugambi belt and road initiative Ah, ku bibazo byadutse mu nyuma cyane cyane kuri ibihugu byo muri afurika mwabishikirije eh, kuri ayo madeni Ah, kubera byateye igikumu kuri ayo masezerano hari uburyo bishobora gusubira gu- kuganira gushasha byerekeye ayo madeni nk'uko igihugu ca zambia na ghana ntibeshe byagerageje Eh, mubona muri kazoza abanyafurika bo rikanura neza imbere ko batera ibigikumu ku masezerano nk'ayo yerekeye ayo madeni yiyongera kuri ayahasanzwe nk'uko mwabivuze bigatuma bigira ingaruka ko n'amadeni y'igihugu no kuba zo kwaruka mu bihe biri imbere
ego ni- ni- ivyo nivyo amadeni yo gufata ku rwego rw'igihugu ni amadeni urumva aba ari amadeni manini manini ni amadeni atezwa kwigwa neza hanyuma igihugu kigafata ko uyu mugambi bafashe iryo deni bafashe ari deni rizosubizwa ariko nk'uko nabivuze kare ibihugu kenshi hari igihe ah, haba hari imigambi y'iterambere ariko ibihugu byinshi ata buryo bufise hanyuma bumvise ko hari deni ribonetse bakaraba baka- bagafata risike bakavuga reka dupfe kurifata turabe aho bizotugeza iri deni aho rizotugeza ariko ingorane ni uko ah, nka risike ibihugu byinshi ntibyari byiteguriye yuko hashobora kuba kuko again, ideni iyo warifashe mu mategeko mpuzamakungu ni uko ideni ari ku rwego rw'igihugu igihugu giteza kuririha Ah, kidashoboye kuriha n'amahera igihugu giteza kumvikana ukungene gishobora kuriha ari nko gutanga nko mu- eh, nk'ubutaka bashobora gutanga ubutaka akavuga ko turabahaye ubu butaka mucukure byo mugomba imyaka mirongo icyenda n'icyenda ariko ugaca usanga batwaye byinshi kuruta ayo madeni igihugu cyari cyarafashe ariko kubera igihugu kinaniwe kuriha Ah, ibyo bintu rero ni ibintu cyane cyane kuraba amadeni igihugu gifata ntigifata amadeni y'umurengera kizi neza na neza ko igihugu kidashobora kuriha Eh, ico ni ikintu gikomeye cyane Um, ariko ikindi naco iyo ibihugu biriko birafata amadeni ni- ni ukunegosiya Ni Kuganira.
ukunegosiya. ni ukuganira neza nabo batanga amadeni kuko murakoze.
muganiriye neza nabo ntibashobora kugabanya eh, inyungu basaba kuri iryo deni babahaye murakoze ndabashimiye yari professor lionel mesha yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu kuri kaminuza ya alliant international university mu gisagara ca san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika twariko tuvuga eh, ku nama ubushinwa buzogirisha y'umugambi wabwo belt and road initiative izoba mu ndwiza i beijing yerekeye guhuza uturere dutandukanye ku- two ku isi harimo na afurika eh, ku bijanye n'inyubako mu bifasha ubudandaji ku isi ndashimiye rero umutumire ndashimiye namwe mwese mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro namwe mukunda radiyo ijwi ya amerika nkaba ndabatumiye kubandanya mucushikiri mutwumviriza mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mukurindira mwese ndabifurije ibihe byiza